Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika hivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanjye.
twebwe iwacu ntagisigura nta n'ikimaze kuko dushyizweho n'umuntu asigaje amasaha mirongo ine n'umunani ngo aheze ikiringo cyiwe cya nyuma Uwo ni Jeremy Minani umuvugizi w'inama y'igihugu iharanira iyubahirizwa ry'itegeko nshinga amasezerano ya Arusha n'ubutegetsi bushingiye ku ntwari ibereye avuga kuri guverinoma nshya y'u Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya. imbere yaho ariko alphonse ndayikengurukiye hagiye kubanza bagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi alphonse waramutse neza mwaramutse neza eugenie mwaramutse neza mwese muri kumwe murakwirikira iradiyo ijwi ry'amerika perezida nkuru nziza rero yarashinze leta iyo leta igizwe n'abashikiranganji mirongo ibiri muri abo harimwo abakenyezi batandatu abashikiranganji batanu muri abo mirongo ibiri n'abahora muri leta yahahora iyo leta rero yashinzwe atandwa ishize perezida nkuru nziza arayicese imbere y'inzego zibijejwe amakuru akwiye kuri iyo leta murayakurikirana nk'uko mugenzi wacu Eugene Mukankusi ahejeje kubabwira Perezida Barack Obama ku munsi wa mbere yaramejeje umugambi afise wo gukomeza amasoko ntanganguvu atonona ibidukikije ngo abangamire n'ihindagurika ry'ibihe mu nama yarimwo i Las Vegas yavuze ko mu vyo agiye guhindura ari nko kugwiza umuyaga nkuba ukoresheje imishwarara y'izuba kongereza uburyo mu bushakashatsi bwo gukora umuyaga nkuba hadakoreshejwe ivyuka byonona igisenge cy'isi gukura inzitizi zotumwa ubwo buryo budashobora gukwiragizwa hose azosaba kandi amakompanyi asanzwe akoresha uburyo bushobora gutosekaza ibidukikije no kugira ingaruka mbi kwindaguruka ry'ibihe ko yo kwijukira uburyo bushasha bugabanya vya vyuka bibangamira ico gisenge c'isi perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan ku munsi wa mbere yaratumye ko amatora y'abashinga amateka aho ni nyuma yaho haize amezi abiri yose vyanse ko yumvikana n'imigambo yatavuga rumwe mu gushinga leta perezida Erdogan rero yananiwe gushinga leta kuko umugambi wiwe utaciziziye inama nshinga amateka wari umaze imyaka cumi n'ibiri ari ufise ijambo rya nyuma kuko wari ufisemwo abadepite benshi ubu rero agiye gusaba minisitiri wa mbere Ahmed Davutoglu ko barashinga leta y'imfatakibanza gushika ayo matora abe abo batavuga rumwe bavuga bati nyabura ariko ararondera ingene yogarura amajwi umugambi we wataye mu matora yabaye mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka kugira ngo asubire kwiganzira leta ace atwara wenyine igihugu ca koreya yo mu manuko na koreya yo mu buraruko byarashoboye kumvikana koreya y'umumanuko yarahagaritse amajambo atyoza koreya yo mu buraruko yari imaze iminsi icisha mu cuma c'ingagamisha amajwi ikabikorera ku mupaka ivyo bihugu vyose bihana koreya yo mu buraruko nayo yemera gusaba imbabazi kuri mine yateze igahitana abasoda babiri bo muri koreya yo mu manuko ivyo vyakozwe mu biganiro vyamaze amasaha mirongo itatu bica mbere bituma imishamirano yari igiye kwadukamwo ingwano ica ihagarara ikindi bumvikanye ni ukubandanya ibiganiro ibyo biganiro rero byobera ku mirwa mikuru y'ibyo bihugu bibiri john kirby ni umuvugizi wa leta zunze ubumwe za amerika yavuze ati ego barumvikanye ati ariko igisigaye ni uko koreya yo mu buraruko ishyira imvugo mu ngiro igisura cyayo kikareka kukizura ku rube bihana na koreya yo mu bumanuko tubibutse ko amasezerano yo guhagarika ingwano hagati y'ibyo bihugu bibiri yabaye haraheze imyaka irenga mirongo itandatu ariko byaranse ko ibyo bihugu biyashyira ko ibikumu abanyayikirene ku munsi wa mbere barahimbaje imyaka mirongo itatu n'ine iheze biyongoye kuri ya leta yari igize uburusiya ibyo ariko rero ntibyagenze nk'uko byahora bigenda kuko nta birwanisho bikomeye byashoboye kuja muri iyo defile aho muri ikirene rero bariko baribuka uwo munsi muri kirimehoho aho ni muri ya ntara iheruka kwi garurirwa n'uburusiya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane si uko byari bimeze amashyirahamwe arwanira agateka ka kiremwamuntu yamenyeshejwe igipolisi cafashe abantu babiri abo nabo ngo ico bazize nuko bariko barashira amashurwe ku mva y'umwanditsi Taras Shevchenko wo mu kinjana ca 19 abanyayikirene bemera ko ari we yateje, yateje imbere ururimi abo banyayikirene bavuga ushika ubu muri Sierra Leone umurwanyi umurwayi wa nyuma yararwaye ya ndwara ya Ebola yarasohotse ibitaro ku munsi wa mbere ivyo bica bituma abategetsi b'ico gihugu bavuga ko Ebola yaranduranywe n'imizi muri ico gihugu Adama Sonkor yara niwe nizyo zena ry'uwo murwayi yaragwariye mu bitaro vya Makeni yapimwe kabiri kosi basanga ibipimo vyiwe ni vyiza iyo ngwara rero yarateye mu bihugu vya Sierra Leone Liberia na Guinea na Guinea haraheze amezi 18 yahitanye abantu bashika ibihumbi ijana na cumi kandi muri abo ibihumbi bine bava muri Sierra Leone ku munsi wa mbere abantu benshi bari baje mu rubanza rwa James Holmes bavuga ko ari we yishe abantu cumi na babiri abandi mirongo irindwi bakomereka bariko bararaba isinema murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interinete kuri radiyo yacu vowa akadomo komu mu karere k'ibiyaga bigari perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yarayashyizeho guverinoma nshya mugenzi wacu tabita mukamusoni aratubwira abagize iyo guverinoma umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashinze leta nshasha igizwe na Pascal Barandagiye yahora ari umushikiranganje w'ubutungane ubu agiye kuba umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu asubiriye Edouard Nduwimana ubu yaheruka gutorwa mu mabanga y'icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka Alain Amenyamitwe yagumijwe mu kibanza cyo kurongora ubushikiranganje bw'imigenderanire ya leta n'ayandi makungu yari amaze iminsi ashinzwe Alain Guillaume Bunyoni yahora mu biro by'umukuru w'igihugu ubu agiye kurongora ubushikiranganje bw'umutekano asubiriye Gabriel Nizigama yari asanzwe aramutswa ubwo bushikiranganje ubushikiranganje bw'ikigega cya leta buzobandanya buramutswa Tabo Abdara yari asanzwe ari muri ico kibanza haraciye igihe mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi naho Emmanuel Ntahomvukiye asanzwe ari umusivile nawe nyene yaramaze iminsi agenywe muri ayo mabanga yagumijwe muri ayo mabanga n'ubu Felix Mporerimana ni umushikiranganje w'akazi n'abakozi asubiriye Anosiata Sendazirasa yari asanzwe ari muri ayo mabanga nayo Nestor Banka Mukunzi umushikiranganje wo kumenyesha amakuru yari asanzwe arongoye televiziyo y'igihugu asubiriye Tarsis Nkezabahizi yari asanzwe aramutswa ubwo bushikiranganje Aime Laurentine Kanyana yagenywe ngo abe umushikiranganje w'ubutungane asubiriye Pascal Barandagiye yabaye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu muri rigenwa rishasha umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka yagumye ari kome Manirakiza umushingamateka Leontine Nzeyimana yagumijwe mu burongozi bw'ubushikiranganje mu muryango w'ibihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko nayo ubushikiranganje bw'intwaro ibereye bugiye kurongorwa na Engineer Serge Ndayiragije umupatoni perate niyo nkuru agiye kurongora ubushikiranganje bw'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi asubiriye umupatoni irina yarahamaze iminsi mike ubushikiranganje bw'amazi n'ibidukikije bugiye kurongorwa na Emmanuel niyo nkuru umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya ikizaro y'inganda sida Dr Josiane Nijimbere aje gusubirira Dr Sabina Ntakarutimana yaramaze igihe aramutswa ubwo bushikiranganje ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bugiye kurongorwa na Dr Deogide Rurema asubiriye Engineer Odeta Kayitesi yarasanzwe ari muri ayo mabanga ubushikiranganje bw'ugwaruka inkino n'imico kama bwahawe Jean Bosco Hitimana asubiriye Adolphe Rukenkanya yahora aramutswa ubwo bushikiranganje Janvier Nzirahisha yahora arongoye ishure kaminuza nderabigisha agiye kurongora ubushikiranganje bw'indero inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi asubiriye Dr Joseph Butore yaheruka kugenwa n'umukuru w'igihugu ngo abicegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu umushikiranganji ajeje iterambere ry'amakomine ni Jeanne d'Arc Kagayo umushikiranganji wo gutumatumanako ni Jean Bosco Ntunzwe n'Imana naye umushikiranganji w'agateka kazina muntu ni Martin Nivyabandi ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika tukiri kuri iyi nkuru abagize inama y'igihugu iharanira iyubahirizwa ry'itegeko nshinga amasezerano yarusha n'ubutegetsi bushingiye ku ntwaro ibereye bo ngo ntibemera iyo guverinoma nshya kuko uwayishyizeho ari we perezida Pierre Nkurunziza ngo agomba kuba atakiri perezida wemewe nyuma y'itariki makumyabiri n'esheshatu y'uku kwezi kwa munani ibyo byavuzwe n'umuyobozi w'iryo huriro mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Edi Rwema twebwe iwacu ntagisigura nta n'icyo imaze kuko ishyizweho n'umuntu asigaje amasaha mirongo ine n'umunani ngo aheze ikiringo cyiwe cya nyuma twebwe rero twumva ukuntu umuntu asigaje amasaha mirongo ine n'umunani ngo aheze ikiringo cyiwe cya nyuma yoshyiraho leta kereka namba iyo leta izokora uwo munsi w'ejo hirya y'ejo ikaba ihejeje ibikorwa byayo mugabo namba ari leta ashyizeho ngo izorenze icyo kiringo cy'itariki mirongo irindwi na zitandatu z'umunani twumva yuko ari akamaramaza ariko haguhemukira burundi ariko guhemukira miliyoni zirenga cumi z'abarundi zari ziteze ko petero nkurunziza afata ingingo ibereye akanka ko burundi bugwa mu kaga mu kwihagira ubutegetsi ku nguvu ngo reka ashyiraho leta y'ikimaramare aheje ibiringo ikiringo cyiwe cya nyuma yigira kabiri bwana minani ariko nkuru nziza yaratowe n'abaturage ku bantu benshi bakaba bavuga ko afite uburenganzira bwo gushinga leta kugira ngo ayobore iyo myaka yatorewe n'abanyagihugu b'u Burundi petero nkuru nziza yitoje ku nguvu ayo matora twebwe ntitubize tuvuga ko ari amatora yabaye ikinamico y'amatora yateguye kugira ngo ahereke ubutegetsi avuga yatowe n'abanyagihugu amakunga ariko arasemerera abarundi bariko barasemerera ibihumbi amajana n'amajana vy'abarundi biri hanze biriko birahunga iterabwoba rigirwa n'umuguru wiwe wihari yitwaje ibigwanisho w'imbonerakure amatora iwacu ntaco asigura inzego zizoyavamo ntaco zisigura nta n'akamaro zimaze itariki mirongo ibiri na zitandatu zizoheza ibiringo byazo nk'uko nawe zohereje ikiringo ciwe bisigura rero yuko iki gihugu nta bayobozi kizoba gifise bemewe n'amategeko bemewe n'abanyagihugu tuza rero twiyumvire ukuntu iki gihugu gitorwa mu kaga ngo kibure abarongozi tuze twiyumvire ukuntu twoshiraho leta mfata kibanza yotegura amatora azoha abanyagihugu inzego z'ukuri zivuye mu matora ateguwe arimo bose ateguwe yubahirije amategeko rero sinumva ukuntu petero nkuru nziza yoca avuga ngo arashyizeho leta inyuma hasigaye amasaha make ngo arebe icyo kiringo hano ngo aca avuga ngo twebwe tutemera ibyavuye muri ayo matora tutemera uwo mukuru w'igihugu ngo nice twemera iyo leta twebwe iwacu ibyo byose niyakinamico y'ibibandanye ni wa mugambi wo guhemukira uburundi n'abarundi abanje kumenya ngo kwezi washingiye uriko urabandanya uwo nawe turwanye tuyivuye inyuma n'inguvu zose zishoboka kananira abagabo ntiyimwe umukuru w'igihugu niyugurura amatwi yumve yuko iyi nzira ariko ajyanamo uburundi ari inzira mbi kuri we n'uburundi reka mbere no ku karere kuko igihugu cy'uburundi nicagwa mu ngorane n'akarere kazogwa mu ngorane bwana jeremy minani turagushimiye cyane akanyu duhaye hano kuri radiyo ijwi ry'amerika nabyo ndabashimiye cyane
nyakubahwa ndasabye ijambo ndasabye ijambo hora numa va ngaho ndasabye ijambo erega ndafite icyo mvuga oya nta jambo ngaho weze ugira uvuge turabizi nta byubaka uvuga none se muri demokarasi amunyima ijambo sindi umunyapolitike ninde aho ubwenge abanyapolitike mwese mutereza kuvuga abanyagihugu ko batakwizeye ugomba kubanyaga ubutegetsi ngo ngwiki abatatowe nta jambo dufise muri demokarasi mutaduhaye ijambo tuzoryiha eh none demokarasi nakajagari ngo muzokwiha ijambo muzobikora bibakore mudukome tubakomeretse ari ibyo muzohiga duhigure muzobumba tumena mwubake dusambure murahirahira tuzobereka ingeni intama yambagwa uturusha abanywanyi muhaguruke duhaguruke mwiruke twiruke akazoruta kandi kakamire murabona
yemwe gayewe ndumiwe umva iyo mvugo y'abanyapolitike bacu mwabantu oya n'ukuri demokarasi y'ukuri ishingiye ku nama n'ingingo mw'abanyapolitike nimuhana ijambo muvugane umutima mu nda muvuge ibyubaka igihugu ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru ca search for common ground burundi
tuve mu burundi tujye mu rwanda aho gahunda yo kuboneza urubyaro ku bagabo imaze imyaka itanu yongerewe imbaraga abagabo batagera kuri rimwe ku ijana nibo bamaze kuyitabira minisiteri y'ubuzima irakangurira abagabo gufasha abagore babo kuboneza urubyaro bitabira iyi gahunda kuko abaganga bemeza ko nta ngaruka igira ari iyo kwizerwa ni inkuru ya mugenzi wacu asumuta kaboye hashize imyaka itanu minisiteri y'ubuzima mu rwanda inogeje uburyo bushya bwo kuboneza urubyaro abagabo bakwifashisha aribwo bwo kwifungisha burundu iyi gahunda kuva yatangira imaze kwitabirwa n'abagabo barenze ibihumbi bitanu ushinzwe ubuzima bw'imyororokere muri minisiteri y'ubuzima dr aniseti nzabonimpa asobanura aho guhindura uburyo bwo gufunga abagabo bakoresheje uburyo bugezweho aribyo byatumye abagabo bitabira iyi gahunda nubwo bitaragerwaho uko byifuzwa twitabaje impuguke zo mu bihugu bya leta zunze ubumwe za amerika ndetse mu gihugu cya canada umuntu yabigereranya ko ari nko guku- nko guhandura ivunja kuko akuma bakoresha babikora eh, kadasiga igisebe aho kanyuze ni akuma ga- ga- gafite wenda ingano nk'iy'urushinge ruhandura ivunja ku buryo naho kanyuze ku mwanya w'umugabo koko ntabwo bajya kudoda kuko nta gisebe giha- kiba gihari usanga kera wenda byashobora gufata nk'iminota mirongo itatu mirongo ine n'itanu ariko ubu ngubu gufunga umugabo burundu yaje yabikanguriwe neza bishobora gufata iminota itarenze itanu impamvu bamwe mu bagabo batanga zituma bagenda buhoro mu kwitabira iyi gahunda harimo izituruka ku bihuha bamwe bakavuga ko umugabo wifungishije burundu aba atagishoboye kubaka urugo abandi bakagendera ku myemerere aho babyita ko kwifungisha burundu cyangwa kwibuza kubyara ari icyaha uko bibiriya nyine yanyigishije numvise ko nanjye nahisemo gushaka umugore mbyara abana abana batandatu rwose nta kibazo ngewe mfite nubwo uhinyuza umugambi w'imana kuko ntabwo ariko imana yo yabiteganyije usibye gusa iyi si yahindutse ngewe numva rwose kwifungisha numva bitandukanye n'amahame ya bibiriya hari abandi bagabo bateye intambwe barifungisha aba nibo bagira uruhare rwo kubwira bagenzi babo ko nta ngaruka ubu buryo bugira icyatumye mfata icyemezo cyo kujya kwifungisha njye n'ubushake bwanjye namaze ku- kujya umufasha wanjye wa mbere yitaba imana ansinyira abana batanu nzana undi n'uzanye tubyarana abana babiri agiye mu- mu kuboneza urubyaro nsanga bi- bimugwa nabi negera dogiteri ndamubaza mugisha inama mu rugo nta kibazo mfite kubaka urugo ndarwubaka nta kibazo ndaruhahira Eh, urabona ari- nta kibazo mfite ubutumwa nabaha nuko nabigisha cyane cyane hariho koko nk'utemera ariko uwemera eh, namwigisha nkamwereka nkamugeza no kuri dogiteri dr aniseti nzabonima ahumuriza abagabo bagifite ubwoba cyangwa impungenge iyo ari yo yose ko badakwiye gutinya kwifungisha burundu kuko ari uburyo bwizwe neza icyo navuga kuri ubu ngubu ni ukumara abagabo impungenge nkabamara ubwoba kuko iriya serivisi yo kwifungisha burundu ku bagabo eh, iyi tekinike iri gukoreshwa mu rwanda ngira ngo wenda navuge ko mu rwanda turi mu bihugu bitarenze bitatu muri afurika bikoresha ino tekinike nshyashya bigaragara ko ari tekinike yari ikoreshwa i burayi ikoreshwa muri amerika ari tekinike nziza kuba ari nziza rero kandi idatera n'igisebe idatera n'ubusembwa yigabanya koko ingaruka zagombye kuba eh, nk'izabaga mbere wenda hamuntu ashobora kuba yava amaraso yagira wenda ngo, eh, nko kuviramo wenda imbere mu mu bugabo bwe ariko ubu ngubu ibyo ntabwo bikiba kubera haba hakoreshejwe tekinike igezweho nubwo ubu buryo bwashyizweho imbaraga ndetse hakanitabazwa impuguke zo hirya no hino ngo zibwigisha abanyarwanda biracyagaragara ko umusaruro wavuyemo ukiri muto kuko bitangazwa n'ikigo cy'ibarurishamibare mu cyegeranyo cyacyo cy'uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu abagabo bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro baba abakoresha agakingirizo cyangwa abifungisha burundu ntibararenga batatu ku ijana mu gihe abagore binjiye muri iyi gahunda yo kuboneza urubyaro barenga mirongo itanu na gatatu ku ijana asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze hasumuta kaboyi turacyari mu rwanda abagore bakora umurimo wo kuvunja bitemewe n'amategeko ku mupaka w'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo ku gisenyi baratakambira leta ngo ibongerere ubushobozi babone aho gukorera hazwi ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buvuga ko burimo gushaka ingamba zo gukemura icyo kibazo ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa
ukigera ku mupaka w'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo hazwi nka petite bariyeri ku gisenyi ukubitana n'urujya n'uruza rw'ibintu n'abantu aho kandi hagaragara abagore benshi baba bicaye ku mirongo abandi banyuranamo hirya no hino babaza bifuza kuvunjisha ngo babavunjire ni umurimo bakorana amakenga ku mihanda kuko ubwabyo aho babikorera hatemewe n'amategeko bagombye kubikorera mu mabiro ariko ubushobozi bwo kuyigondera ngo bwarabuze kandi ngo no kwicara bisa n'ibitabashobokera bigatuma bahora bashyamiranye n'abashinzwe umutekano ku gisenyi umwuga w'ubuvunjayi rero impamvu tuwukora ni uburyo bwo kugira ngo twishakire imibereho kubera yuko nta bushobozi dufite bwo kujya mu mabiro kugira ngo ushinge biro bisaba amafaranga menshi kandi nta bushobozi dufite ubwo menshi ni angahe kugira ngo ushinge biro bisaba nka miliyoni zigera kuri mirongo itatu ubwo rero harimo ababa batayafite iyo bagufashe nyine baraguhana bakadufunga ariko nta kundi kuntu twabigenza bitewe n'uko natwe nta yindi mibereho dufite ubu se wari washoye angahe njyewe nari nashoye amafaranga ibihumbi mirongo itanu mirongo itanu umuntu arayashora akajya kuvunja bigakunda ntabwo dukorera neza mbese ntabwo tuyakoresha neza ariko ntabwo ari kimwe no kwicara ariko ubundi u- ntabwo ari bwo bushobozi buhagije bw'umuntu nashoye amafaranga makeya cyane nashoye nk'ibihumbi makumyabiri aba ari bwunguka angahe oke ngenda cyane na mushyashya iyo wungutse n'ibihumbi bitatu uba wumva nyine ari ayo ngayo muri abo bagore bakorera ku gisenyi umurimo wo kuvunja mu buryo butemewe n'amategeko barimo abahoze mu buraya baje kuvunja bitemewe bazi ko ari ubuhungiro ariko ngo basanze ari ikinyuranyo nari narigize indanda byanga ndavuga kajya kwishakira imirimo none na hano ni ukutuzana dasozi katufu mukadukatira amezi atandatu kandi ni ubuzima umuntu aba ari gushaka abandi mukaba muga- amafaranga mukayatwaka kandi twanze kwiyandagaza twanze kwige- guhagarara ku mihanda ngo turi gushaka abagabo tuza guhitamo kano kazi tugafatwa nk'imbobo natwe ubwacu ugakoresha yawe ukaba nk'imbobo dasozi zikagufata polisi zikagufata barasaba ubufasha bwo kugira aho bavunjira hazwi ni ukubona umwe uje wese aradufata uturutse aha tukadufata ntabwo twamenya ngo turi mu hehe tuhagarariye mwatuvuganira tukabona ahantu twabona ishyirahamwe ryacu natwe tugakora nk'abandi tukiteza imbere kujya kwiteza imbere bakayajyana muri beneri bakayafungira muri beneri ubwo ni ukuvuga rero twe dukora kano kazi ariko ntabwo tugashimishije mu kiganiro n'ubuyobozi bw'akarere ka rubavu bwabwiye ijwi rya amerika ko ikibazo cy'aba bagore bavunja mu buryo butemewe n'amategeko bukizi kibuhangayikishije ndetse n'igihugu muri rusange kandi ko bari kugishakira umuti urambye madame marie grace wampaye izina umuyobozi w'akarere ka rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu by'ukuri inama zaratangiye ndetse no mu minsi yashize ubuyobozi bw'akarere bufatanyije n'ingabo ndetse na polisi bagiye kuganira nabo hashakwa igisubizo cyo kubahuriza hamwe n'ubundi kuko impamvu batajya mu izo biro de shanje ni ubushobozi buke bugaragara ariko nanone nk'ubuyobozi ntabwo twabireberera niyo mpamvu tubasaba kugira ngo bishyire hamwe ya mafaranga makeya nahura n'andi abyare ya yandi akenewe kugira ngo bashobore gufunguza biro de shanje izo nama rero n'ubu ziracyakomeza no mu kwezi gushize twashoboye guhura n'abagore abo ngabo twavugaga basiga abana hariya ku mupaka ndetse n'abo tuvuga bakora umwuga w'uburaya mu kwezi gushize twahuye nabo habaho no kubatera inkunga murumva ko natwe nk'ubuyobozi ni ikintu kitubabaje ariko turimo dushakira inzira yo kukivamo igihe ubuvunjayi butemewe n'amategeko bwakomeza ngo bwatera ingaruka zikomeye ku gihugu kuko amafaranga nk'aya akenshi aba atazwi ntashobora gutangirwa imisoro kandi ngo bishobora no gutesha agaciro ifaranga ry'igihugu ubushobozi bwa buri umwe mu bagore bavunjira ku gisenyi bugaragaza ko inzira ishoboka ari ukwishyira hamwe bakagira biro bakoreramo kuko gushinga biro bisaba byibura amafaranga atari munsi ya miliyoni makumyabiri ariko bagira ubusa ijwi rya amerika igisenyi ku mupaka w'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
Pierre Nkurunziza yarahiye mu mabanga y'umukuru w'igihugu ikiringo cya gatatu ku itariki ya mirongo ibiri z'ukwezi k'umunani nyuma y'amatora n'ingingo yo kwitoza byari bigizwe n'amahinyu menshi umukuru w'igihugu asaba abarundi gusubiza hamwe no guhagarika ubugizi bwa nabi bwari bumaze indwi zitari nke bwarabaye bwinshi aho abantu ibihumbi amajana abiri bari bamaze guhunga igihugu baja mu bihugu bihanye imbibe uruhagarara rwadukijwe n'ingingo ya nkuru nziza yo kongera kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu akarenga amasezerano y'iyarusha yabaye ishingiro ku mugambi w'amahoro mu burundi ntirurahera umukuru w'igihugu yifuza ko abarundi bunga ubumwe abahunze bagatahuka kugira bafashe kubaka igihugu yamara umutekano uracari muke ubushobozi bwo kugira ayobore neza burabangamiwe mu gihe abanyagihugu bakigeramiwe n'ingaruka mbi zavuye ku matora yari arimo amahinyu iyugwagwa ry'ikibanza ca politike isinzikazwa ry'ubutunzi hamwe n'iyongerekana ry'ubugizi bwa nabi leta zunze ubumwe za amerika ivuga yuko hatabaye leta igizwe n'impande zose za politike kandi ngo habe ibiganiro birimo impande zose irahira ry'umukuru w'igihugu ntirishobora gukemura ibibazo bya politike n'umutekano biri mu burundi ibiganiro birimo bose kandi byiga ibibazo byose niyo nzira yonyine nyayo mu ngingo yo kugarura umutekano mu burundi kugira abarundi bumvikane kandi batere intambwe ibyo biganiro bishobora kugarura ukwizera kwa demokarasi mu gihugu bikagarura icizero mu masezerano y'iyarusha ibinyamakuru bikongera bigakora abafunzwe bazira imvo za politike bakarekugwa hakaba n'ukumvikana k'uburyo amatora akwiye gutunganywa muri kazoza leta zunze ubumwe za amerika irashigikiye akigoro ka leta y'ubuganda iserukira ishyirahamwe ry'ibihugu bya afurika y'ubuseruko mu bikorwa byo kumvikanisha abarundi bikaba biri ngombwa kandi ko ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya afurika ibihugu byose by'akarere kumwe na amerika bibandanya gufasha uburundi kuva mu kaga
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika inshuti zacu muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda alphonse ndayikengurukiye hagiye kubasubiramo muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi
urakoze ejo ni incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru twayahereye ku burundi aho perezida nkuru nziza yari ashinze leta iyo leta rero igizwe n'abashikiranganje mirongo ibiri muri abo harimo abakenyezi batandatu abashikiranganje batanu muri abo mirongo ibiri bahora muri leta yahahora perezida barack obama ku munsi wa mbere yaramenyesheje umugambi afise wo gukomeza amasoko ntanguvu atonana ibidukikije ngo abangamire n'ihindagurika ry'ibihe mu byo azohindura ni ukongereza uburyo mu bushakashatsi bwo gukora umuyaga nkuba hadakoreshejwe ibyuka byonona igisenge cy'isi no gukura inzitizi zotuma ubwo buryo budashobora gukwiragizwa hose ayandi makuru twabwiye ni uko perezida wa turukiya Recep Tayyip Erdogan ku munsi wa mbere yatumye ko amatora y'abashingamateka aho ngo ni nyuma yaho haheze amezi abiri yose fiyanse y'uko yumvikana n'imigango hatavuga rumwe kugira ngo ashinge leta ikindi cyatumye iyo leta ishobora kuhava ni uko umugambi wa perezida Erdogan utaciganziye inama nshingamateka kandi iyo nama nshingamateka wari umaze imyaka mirongo cumi n'ibiri yose ari wo ufite ijambo rya nyuma kuko ari wo wari ufise abadepite benshi buri icyo yakoze yagiye gusaba minisitiri wa mbere ahmed davutoglu ngo abe arashinga leta y'imfatakibanza gushika ayo matora abe ibihugu vya koreya ni ukuvuga koreya y'ubumanuko na koreya yo mu buraruko vyarumvikanye ejo ico vyumvikanye ni uko uh, koreya e, nuko koreya y'ubumanuko ihagaritse amajambo atyoza koreya yo mu buraruko yari imaze iminsi icisha ku cuma kigagamisha amajwi ikabikorera ku mupaka w'ivyo bihugu vyompi koreya eh, koreya y'ubumanuko nayo yemera gusaba imbabazi kuri mine yateze igahita n'abasoda babiri ba koreya yo mu bumanuko ibi byakozwe rero habaye ibiganiro vyamaze amasaha mirongo itatu bica mbere bihagarika imishamirano yari igiye kwadukamwo ingwano bica birahagarara ikindi cumvikanywe ni uko bazobandanya ibiganiro bikabera ku migwa mikuru y'ivyo bihugu vyose uko ari bibiri abanyayikirene bobo ku munsi wa mbere barahimbaje imyaka mirongo itatu n'ine iheze biyongoye kuri leta zari zigize uburusiya ivyo birori ntivyabaye ariko nk'uko vyahora bigenda kuko ibirwanisho bikomakomeye ntivyashoboye kuza muri iyo defile muri ico gihe abanyakirime bobo ntibari bamerewe uko kuko amashirahamwe arwanira agateka kazi na muntu yamejeje ko igipolisi cafashe abantu babiri bariko barashira amashurwe kumva y'umwanditsi Taras Shevchenko wo mu kinjana ca cumi n'icenda abanyayikirene bemera ko yari yateje imbere ururimi abanyayikirene bavuga uyu munsi muri sierra leone umurwayi wa nyuma yararwaye ya ndwara ya ebola yari asohotse ibitaro k'uyu munsi wa mbere ibyo byatumye mbere abategezi b'ico gihugu bavuga ko ebola yaranduranywe n'imizi muri ico gihugu
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mbifurije amahoro y'imana ibiganiro byacu birakomeje mugire ibihe byiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ubu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika ikiganiro giha ijambo abatwumviriza uno munsi tukaba twatumiye umuririmbyi nzeyimana thomas uh, azwi ku izina rya mukombozi abacuraranzi b'umuziki barenga mirongo itatu b'abarundi nibo bamaze guhunga kuva ingorane z'umutekano muke mu burundi zitanguye babayeho mu buryo butandukanye aho bamwe bamenyesha ko batanguye guheba umuziki n'aho bari mu bihe bitoroshe abandi nabo bakabona ko ari ikibazo kitoroshe muri byose ngo ntibazotakaza akaranga k'uburundi bahayagiza mu ndirimbo zabo muri bo hari abahunze kubera barondegwa n'ubutegetsi bivanye n'indirimbo zabo n'abandi bahunze kubera aho bari babaye harangwa n'umutekano muke bigatuma ataco bakora inyuma y'ikiganiro eh, twagiranye n'abaririmbyi b'abarundi mu minsi iheze hari abadusabye ko twotumira umuririmbyi mukombozi ico ciyumviro canyu twacubahirije eh, kuri mikro eh, turi kumwe na mukombozi twashaka mutubwire ingene mwatanguye umwuga wanyu wo kuririmba aha mu bisanzwe jye natanguriye mu nkambi y'impunzi y'umutabira aha muri tanzania icyo gihe baduha amateme tukaririmbira mu minsi mikuru y'impunzi iminsi mikuru ya sida abakenyezi abana mwanje maze guhunguka nshyitse mu burundi ndabandanya umwuga natanguye ibihumbi bibiri n'icyenda nashyitse mu burundi ibihumbi bibiri n'icyenda natanguye indirimbo ya mbere imana irafasha mbameye compositere de lane et revelation umuririmbyi mushasha w'umwaka uko nyene imana irafasha gushika muri iki gihe ya mu ncamake ni uko petetre kuba narabaye umuririmbyi w'umwaka maze maze kubiba inshuro zishika zibiri ya Watan- watanguye kuririmba ufise nk'imyaka ingahe misana natanguye kuririmba mfise imyaka cumi n'ibiri cumi n'itatu cumi n'indwi ni ikihe catumye uronka iyo novuga wari ufise impano mugabo wiyumvira uti ngiye kugira umwuga igikorwa co kuririmba ya icya mbere na mbere uko nabona kenshi ariyo nzira yonyine ishoboye ah, ishoboye ariyo nzira yonyine ishoboye gushaka kugira ngo ishobore gushikiriza ijisho ryanjye niyo nzira yari yoroshye kuri jewe kuko biragoye kugira ngo uronke ijambo ku watsinda ntayo ukiri umwana uta- utangura kumenya igiciro cya kositime kuko kenshi mwabona ibi- ibihugu byacu byo muri afurika turacyari apiyarensi aparanse cyane muri icyo gihe cyabona umengo umuziki niwo petetere ushobora gukuvura aparanse yanjye ikaba ariyo nzira kandi yo guserukira abandi no kwiserukira nanjye ya umuziki wawe uravye urafise ico wisangije kigutandukanya n'imiziki y'abandi Eh, si ntigitandukanye n'abandi vuba gusa petetre ah, inzira cyangwa mu kwandika mu kuririmba nicyo kitandukanye n'abandi ariko twese dukora umuziki uririmba mu ruhe rurimi
Ah, ndirimba ikirundi n'igiswahili ariko ikirundi nicyo cyane kuko natanguye n'igiswahili ariko uko nasanze yuko abarundi benshi nta giswahili bazi cyavuga uti reka nkore iki kirundi kuko niyo nzira yonyine ishobora gutuma bumviriza ya abo nshaka guserukira n'abo nshaka kubwira gushyikiriza icyumviro ubu nturi mu gihugu warahunze woba wahunze iki nahunze ibibazo nahunze ibibazo biri mu gihugu ah, icyo gihe byari byakomeye cyane niho habaye icyo gukidinapa petifere wanjye bariko baran- umukuze wanjye ariko barandondera Icyo gihe aho nyene ko nari namaze gufungwa narigeze gufungwa ta ah, hanyuma uwamfunze nawe nyene bamubaza kuki umufunze avuga uti jye nashatse gusa njye mu gasho sitadi nta kigoro byari bifise uko guhigwa niyo nakiyafatirikira iya nyuma ho byari bikaze cyane bivuga uti ko birengeye ubushobozi bwanje reka mbe ndahunga niyo naciye kwinjura mwabuze ko o, igice kinini cy'ubuzima bwanyu mwakimaze mu ikambi y'impunzi ya mutabira ko mwagarutse mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda mukaba mwasubiye guhunga igihugu bitezwa ko ari ibintu bitoroshe m- m- ubuzima bw'impunzi mwari mumenyeye aribwo mwakuriyemo mukaba mwasubiye guhunga igihugu bitezwa kuba bitoroshe ni byoroshye ni byoroshye ariko gusa ikintu kimwe ni uko bye- ariko rimwe rimwe ndashima kuko ubu ubu icyampungishije narakimenye si cyo kimwe na cya gihe cya gihe sinahunze cya gihe sinahunze nakurikiye ababyeyi gukoresha sinarinzi icyo ndiko ndahunga ariko ubu narahunze ubu narahunze ubwa mbere nabaye impunzi kubera gukurikira ababyeyi ariko ubu nabaye impunzi kubera nahunze ya ubu ndafite ukuntu ushobora kubisigura uguma en contact n'abafana bawe bakunze umuziki wawe gute uri hanze Ah, kenshi ni kuri internet nyene tukavugana uko ariko ntubaronka ku mwanya umwe kandi ariyo no kandi ntubaronka Ah, nisho icyumviro ari ibibazo usanga bisa kugira ngo bashikirize iya- inyishu imwe bose biragoye muri ico gihe uca usanga uriko wishura ikibazo kimwe ku bantu ijana ariko aha kuri radiyo niho ahantu hatworohera kuko uba uzi neza yuko n'urya adafite interinete nawe nyina arakumviriza ikibazo ciwe aragishikiriza ya, nico bitandukanye Eh, kuva uvuye mu gihugu hari album uri kurakora ko canke uraca fata umwanya wawe kugira wiyumvire album uzosohora ya nguma nguma nkora kuko ndi- ya, kuva kenshi nasohoye indirimbo haheze amezi atandatu canke umwaka kubera kenshi wasanga indirimbo ndayisohoye akamara amezi atandatu igifise inguvu abantu bakiyikunda kurya nyene bakibona umengo rishasha muri ico gihe vyarangora kuririmba iyindi ariko kuva nshika mu buhungiro ah, biranyorohera cyane kwandika cyane kuko deja nta simba ndiokipe cyane mba ndiokipe n'ibiri mu burundi cyane kuri internet kumenya amakuru muri ico gihe ubu ndiko ndakora album ya ndiko ndakora album radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ikiganiro giha ijambo abatwumviriza muri isanga aho turi kumwe n'umuririmbyi nzeyimana thomas azwi ku izina rya mukombozi Eh, ku bacugura amaradiyo yanyu tubamenyeshe n'abako barondera kutwumviriza ko mushobora kudushikira kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi twumva- twumvikanira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri ku telefone eh, dufise umwe mu badukurikirana eh, eugene eugene muratwumva
yego turabumva turamuramutse cyane ngaho kuri muri amerika mwaramutse Eh, mufise ikibazo mubaza umutumire wacu canke iciyumviro mushikiriza yego ndafite icyiyumviro canje mbese n'akabazo gatoya eh yego twebwe abanyamuziki bacu turabakunda cyane iyo bari barakurikiza akaranga k'igihugu cyacu bakagaragaza umutima bakunda igihugu cyacu ariko tukabazwa n'abandi nabo usanga eh, hari igihe usanga umenga igihugu cyakibarutse umenga na kibagiye ariko ngaho jyanagwa nabarize uwo mutumire impamvu yoba impamvu yoba yarahunze yuko yarahunze kumva z'uko yoba ikarondekwa na leta cyangwa yuko yoba yarahunzwe kumva z'uko yoba eh, hari itokumbure yoba eh, yiyagiriza bivanye n'indirimbo ariko arasohora ko ryoba- ko zoba zari zisyoza igihugu n'uko zoba zisyoza igihugu bivanye n'indirimbo ariko arasohora mw'ijya mw'ijya minsi ego twarazumvise indirimbo zari karasohoka ni indirimbo by'ukuri uriko urayumviriza ego byaryoza igihugu gusa nkaca avuga ati none ko eh, hari nk'umwaba usanga banka igihugu cabo cayibarutse mbega bazogikunda gute bazogikinishwa n'iki nkavuga ati rero twe mbona yuko umenga sico cari gikuru aho umwe wese yumva ko yotera akagere igihugu cacu ahubwo nyabuna bariko bakwiye gusohora ibintu bijanye n'igihe bi- ba- bagufatiye ku bihe twanyuzemwo ibihe tugezemwo aho bosohoye ku kantu uvuga ati jewe sore ndiri ikintu kivuga nuko nuko gihanura uku nuku nuku kizofasha leta iki niki niki niki aho gucoza igihugu cyacu catwibarutse avuga ati rero nagomba ze kusobanurira mu mu- mu- mu- mu- mu bintu biba byatunyahunga ko yoba ikaronderwa na leta cyangwa yuko yoba yarerekeje ko yoba yasohoye indirimbo zicoza igihugu reka bishure ko kumbure n'abayumviye ko zitanezereze zitanezereye igihugu reka bishure Eh, mukombozi ikintu kimwe gusa ni uko njye sinibaza mbega hajya gucyoza bisigura iki gucyoza no gutuka hanyuma ah, sinibaza yuko- ukuri ni nk'itara ukuri ni nk'itara ntushobora kurinyegeza mu mwijima nawe woyishyira munsi y'uburiri unateza kubona yuko hari akantu kariko karaka muri icyo gihe kandi deja mu burundi ni igihugu cyizera imana kandi imana ni ukuri imana ni urukundo Uta- utazi ukuri muri wewe udakunda ukuri muri wewe bishobora kubona ijuru uda- udafite urukundo muri wewe atabo wumva bishobora kubona ijuru ikindi nacyo ni uko ah, je nibaza yuko kuba igihe bariko baransiga sinibaza ko ari ah, ko ari leta shobora kuvuga ngo ni leta cyangwa ninde kuko deja n'uwaje kumpiga yarantinya igituma avuga ko yantinya ni uko yaza mu ijoro yaza nk'uriko aratinga ntiyajye yibonekeza petetere yabonye icyo ndamurusha so ati ndamurusha ingubu cyangwa ndamurusha ubwenge cyangwa ndamurusha inkomezi z'imana ibyo byose birashobora gutuma umuntu agutinya Ah, ikindi nacyo ni uko jewe kugira ngo ushobore kuhava byari bizwi bategereje iyo bamaze kwin- kwinjira bagatwara umuntu akamara nk'umunsi wose bamutwaye ahantu baca bamugarukana bakamuta ahantu ku muferegi hanyuma uwo muntu bamutwaye mu bitaro araronka mitende ntihavuga yuko bagumye bamubaza yuko uraha ari hehe ari hehe tugira aho yinegeje aho wamubinegeje sadiri wategeza guhunga naho wowe ufise imbaraga zimeze gute yategeza kuhava ariko sishobora kuhagiriza ngo ninde sishobora kuhagiriza uwo ari we ariko icyo nzi gusa ni uko nibuka icyo nzi gusa twagiye no ku polisi baragiye udupolisi kubaza ukuntu bodufasha ne nta mfashanyo twabonye cyangwa guteka umuntu afata inzira nta kundi ariko sishobora kuvuga umwasi wanjye kuko uko biri kose n'umuntu yantinya nicyo nzi radiyo ijwi rya amerika i washington dc dufise n'ubundi mu batwumviriza ezekiya ezekiya uratwumva ndabumva neza Eh, murafise ikibazo canke intererano Eh, ijambo ni rwanyu ntangure ndamutse mukombozi muduge ku ijambo ahanini mukombozi nomubwira ni ahubwo nubwo ari mu buhungiro agume kwibanga kandi nta kundi yihangane nta mvura igwa idahita ariko bizohera ama ikibazo namubaza ni iki ikibazo canje gihagaze aha duga ku ijambo Mukombozi yavuze ko yatanguye kuririmba ari mu nkambi i tanzania ubu ubu yasubiye guhunga n'ubu twovuga ko ari mu nkambi naho batari mu nkambi asa n'abarundi benshi bari mu- mu nkambi zitandukanye nashaka kumubaza nimba hari alubumu bariko arategura yo guhoza bene wabo ba- basubiye mu nkambi bibaza ngo baratashe ngo basubiye i burundi iyo bataye uruzogi ariko ubu basubiye guhunga bamwe barapfuye hari benshi bapfiriye mu nzira bagenda n'abandi bagipfira i burundi ubutumwa yoba ariko arategura azoba nico na- nico kibazo nashaka kumuhama ashobora kugira ndamutera intege ko atahevye kuririmba yaciye- yabandanije urugamba rwiwe gutanga ubutumwa nubwo tutabihuriza ko turi turi bose hama mugire umunsi mwiza mwakoze ku murakoze mukombozi egome nuko muri album yanjye mu isanzwe ivyo yavuze nivyo ndimwo yaguhumuriza gusengera uburundi ya abantu bihebure kodesha uburundi nico gihugu cyacu c'isezerano kandi imana ntiyaduhaye uburundi kugira ngo duhunge yaduhaye uburundi kugira ngo iyo iyo tugiye mu mahanga bakadufata nabi ntibaduhe ivyangombwa amategeko atugenga ntibadukwirize mu burundi hazoba ari igihugu cyacu kizoduhoza amarira tuvuye mu mahanga ariko si igihugu kizotuma tugihunga kugira ngo duhoreze amarira ku mahanga uko biri kose tugisubiriramo kandi tegeta ni nibyo byumviro birimo mu ndirimbo zanjye
ugatabwa mu ibohero uwakwibye nawe bakamwambika izera mufungwa izera imana uzovayo ukomeye nka mandera Ubucamanza nemera ni Imana dusenga. Abacamanza bo ku isi bobo barugarizwa. Urarema muri bwoko, Imana irakubona. Amatungo wewe ufise natwe umubikisha. imana itanga ataruswa kandi uwishaka na jacobo zumatize ko yatwaye south africa ninde yarazi ko barundi tuzohunga tugahunguka ninde yarazi ko yesu azopfa akazuka ninde yarazi ko umwirabura obama azotwara amerika cyangwa imfubyi toma nzoririmba bigacika aba batashaka kumva mukombozi ijye ndirimba bashaka kumbona buri munsi nshuri intimba arabanyita umusani abandi umusazi arabanyita umucuraranzi abandi mvuruzi ariko ubu ndaririmba bose bakankomera amashyi batambonye muri konseri umunsi ugacika iminsi arabamfashe ukuboko sinsangire nabo kuko dasangiye ubwoko kandi ntasa nabo ariko imana nivangura twese turabayo kandi iyo ufashe igihe utazi si umuti waherayo ufise imboga mugenzi senga imana iguhe ifu n'abaganga bavura ariko ntibakize urupfu rawo umurwayi wa sida ukuntu bamuturubika bakibagira ko atawuzi uko urupfu rumota muganga arashobora gupfa umurwayi nawe agakira nshuti izera imana ntuzofa ataragera Abacamanza bemera ni Imana dusenga. Abacamanza bo ku isi bobo barugarizwa. Urarema muri bwoko, Imana irakubona. uwo nashimye nyase kubera ubukene ntiwavuga inoti igenuka amahenehene ubuza amahembe ubundi bwo wasa n'impene ariko ubu ariko aransaba ngo dukundane ibyiyumviro byanjye byari bivundiswe mu bindi nicyo gituma biryoshye kurusha n'inyama y'ikindi bikaryohera abanyamahanga n'abo batazi ikirundi bigahuza abarundi bagasanga iri jambo n'umubindi ndazi ko benshi mutazi mukombozi ndinde mvuga kuri adamu na eva sinkomoka ku nkende nkaba mfise uruhara mu muziki nka sakubu muri ninde n'abataduha duterege ntabwo binca intege guma nsenga imana kuko nzi ari mwe rudende n'amadini ari menshi ntazi yazanye na bande nzira ijya mu ijuru ntigoye nka labirente n'amashengero benshi bayafashe nka tente sindi umukomediye nka mr b na kingwendu kandi ntungeranye agaciro n'amazayire ya mobutu reka nshimire icyungu yacu rudoviko rwagasore yadukuye mu minwe yaba mpema nuzuye nawe twikukiye ariko umengo nawe twavuye nkene demokarasi y'ukuri imwe itagira nkunzi tuve muri esclavage bataziye moderne musabye karangamuntu n'umuzungu mwimusabe bayamaze ngo umukene arongoza umufyo niyo mpamvu ntize amashuri kuko ubura uburyo arabashaka ko mbi impumyi bane mu rusyo kumva igihe babukaranga nari munsi y'urujyo ndazi ko hariho abakurukurusi klani ariko mfite indoto nka martin itera ikingi nzi byinshi mukombozi ndi muto sindi gito ndigaciye ubwenge nka malcolm x yanse kwitwa rito nkunda amasinonime nka mwamamonime sinicwa mugomozi nicwa mukombozi ariwo nasabye inoti acyama amakofi kuri iyi silima ndaguhewe wampfubyi uzombi urihangana mayibobo imana irakubona hano ku isi ntawe ufise telekomande y'ubuzima amagogo wewe ufise ntatume igisuma ubuzima ni nk'ikirori igikora mu mwijima ushaka ntunyite burunde ndi umusitwaye ndimonde nkeneye libegite honetete na bone sante shaka uwishe n'uwiciwe bazosangira umukenke mfate nk'umuntu mu bandi ntimumfate nka tente mba n'ijambo mu bandi nka obama na mandela sinzowibuka inyegero nka osama muri torabora ubu ni umudiho utanzwe n'inanga record clm entertainment e mugabo e mugabo e mugabo wa mugufu ukaba mugwawe kuko hariho barebare benshi basavye indaro ariko wirinda karimi kuko karababaza cane kurusha amenyo isi mugabo nk'uruzi nywa amazi ushoboye isi irakwigisha iyo udafise amakaye kuba mu bantu n'inyigisho udasaba urubaho uzi neza kuriho menya neza kubaho burya ubutunzi bwa mbere ku isi ni uguhema ikiziga cy'umutunzi kirutwa n'umusazi ahema ubutunzi buramba ni umubano mwiza niwe uzoguhamba n'umwana uzosiga mubanyi wanjye si umuryango jewe ndabyanse arabibonye igihe inzu yanjye yasha yose ho gusesa ko amazi yasheshe ko esanse umwansi yari sinyatire uyu rwanjye ni kashe ibyanjye biriye mu isoko yaciye atwenga ngo ubu ngiye kwicwa n'inzara nsubira imakamba ariko imana nsenga yagumye impumuriza burya uteye umugeri igikere buri kuracunguruza niwe yabwiye abarundi ko ndi umwiliminati kuko umuntu atari ikori aca avuga ibyo atazi iyo utazi ko utazi amaguru we yambika ishati kandi ubugufi si indwara iyo udakinye basiketi niwe yabwiye igipolisi ko nkorana n'abaroberi ngo sinsiba kujya mu kibira ndabatwariye ubugari no mu banya n'umuryango gwanjye atandukanye n'abandi naho nakuze numva abakurambere bavuga bati
murakoze ubundi dufise ku murongo ni diego diego uratwumva ego ndabumva cyane Eh, mufise ikibazo canke iciyumviro Eh, mfite akabazo nshaka kubaza mukobwa Eh, mukabaze
ubwa mbere maze kumuramutsa
iriho neza ibibazo
ego nje ndi mu burundi kandi ndaramukijeye n'abakozi b'ijwi rya amerika murakoze ama numvise ko umukombozi yatangaye kuririmba umuziki we akiri muto akiri mu nkambi muri tanzania umuziki wiwe nawe yari mu nkambi abamwumva barawushima kandi n'ubu n'asa n'uwuriko arakura turiko turumviriza umuziki ko mukombozi akiri ngaha iwacu mu burundi umuziki wiwe wari wakunzwe cyane n'abarundi yari yise abarundi bagowe batagoye kuko hari abarundi yavuze ko bagoye umuziki we rero wari wakunzwe n'abo barundi bagowe kandi batagoye hama rero umuziki wiwe twebwe n'ahari yahunze igihugu guhunga kwiwe kwaratunezereze cyane kuko yari gushobora kugirirwa nabi nk'uko tugize imizi tubyumva ukumva umuntu bamujyanye hama bakamutora ejo cyangwa hirya ejo ariko iziga imana ishimwe rero ko yashoboye gusimba akarujabuka kuko arabatipfuza kumva umuziki wiwe ikibazo cy'ibanze rero aho gihagaze ni iki ngomba kubaza mukombozi ikintu ariko arategura cy'inkoramutima kw'abo barundi bagoye kandi batagowe n'ikindi yaba ariko arategura ko abarundi bagowe kandi batagoye kuko ubutumwa bwiwe mu ndirimbo ariho benshi bukora ku mutima na cyane cyane abarundi bagowe kandi batagoye hano rero ntagire icyo tumusaba twebwe nuko yogira ikintu ategura nk'indirimbo yitondere neza cyane kugira ngo ahumurize aba barundi bari hanze y'igihugu kubw'imbo izi cyangwa ziriya nabo nyine arazibona kuko yari mu gihugu mu minsi heze badashobora gutaha iwabo mu gihugu cy'amavukiro uno munsi bakaba bahejejwe hanze y'igihugu badashobora gutaha mu gihugu iwabo atategura n'ubundi butumwa ahereza abaserukira abarundi ku rwego rwo hejuru cyangwa se ku rwego rwo hasi ariko bafite ijambo mu gihugu kugira ngo bagire ikintu bashobora gufasha kugira ngo abarundi bari hanze bashobore gutahuka mu gihugu cy'amavukiro kandi batahuke bidegenza ata ngorane zibari inyuma bashikire mu gihugu gitekanye batumva ntaka ngo yatowe ariko iziga hariya atwawe ejo akomeye agatwarwa n'inzego zizwi ariko agacatorwa ariko iziga ata muntu ashobora n'umwe gutanga reka bishure mukombozi yego aha oke nuko ndashimye cyane nuko mu bisanzwe guhanura turagerageza turagerageza kuko ujyewe n'abo barundi bagoye kandi bagowe aribo batuma duhunga tugira ibibazo byo sinkunda kwihebura ntikunda kwihebura kuko deja muri bibiriya hari uwitwa sawuri yahindutse aba aba pawuro bisigura yuko nabo bazohinduka icyo cyo ndacyizeye kandi tuzobandanya tuzobandanya naho bigoye kuzigadiga ikiziga ariko ari igihe umuntu ahinduka imana ishobora kuri ibitangaza bakazohinduka ikindi nacyo ni uko abarundi nabo bagowe kandi batagoye abari mu makambi abahunze nkanjye abafite ibibazo n'ubu bakiri mu burundi bubu nibaze imana iratubona imana iratubona imana irafite iyi n'impamvu iyi n'impamvu yaturemeye iyi n'impamvu yatuzanye ngaha mu burundi iyi n'impamvu yaduhaye uburundi uko biri kose ndizeye hinduka ndizeye hinduka no mu ndirimbo kenshi mu ndirimbo zanjye zose mba nizeye hinduka kandi nkaba nizeye yuko hinduka riva ku mana imana byose bifite impamvu ya
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ubundi dufise mu batwumviriza ni leonce ndenzako leonce muratwumva turabumva
murafise ikibazo cyangwa icyiyumviro mushikiriza turabaramukije ngaha muri amerika muramahoro n'amahoro mwaramutse ndifuza kubwira mukombozi mu cyubahiro cyiwe umunyagihugu wese umurundi wese yasame n'akanwa kiwe ashimire ijwi rya amerika ku byiza dukorera murakoze mudufashe ku by'ukuri ndarakwerekanye indirimbo mukombozi yagiye ashyiraho yaba kuri za interinete turazikurikirana kenshi ni indirimbo zihumuriza abantu ziremesha abantu ni indirimbo zirimo impanuro zituma umuntu azumvirije yo kwikebuka ukuri turamuteye intege ari mu buhungiro ariko ntacike intege
murakoze
turi mu burundi ubu turi mu burundi kuba yarakinjuye akagenda ni byiza bihema kuko hari benshi bariko baramererwa nabi babuze n'ukuntu bahunga bikagorana murakoze bwana mukombozi bwana mukombozi ntucike intege ego murakoze cyane ukomere ukomere ku ibanga ibyo wiyemeje uri gumeko amen haleluya dufise uwundi eh, Diomede Nduwimana ku telefone Diomede Nduwimana Eh, mahoro neza Afrique.
namahoro mufise ikibazo canke icyumviro gukumbuye kabisa eh, kubera ni hahora ushikiriza ikiganiro muri iyi minsi.
okay eh, mufise i- icyumviro canke ikibazo Ego ego ego kabisa nzize icyumviro cya mukomode kuko nawe twari tumurundi yanjye igifika cyinshi kuko twari tumukumbuye cyane. Ego ego manu ubundi rero Fidel manu ndamutse abarundi bose twatwumviriza ngaha mu Burundi ngaha eh, leta muri leta zumwe za Amerika n'abari twatwumviriza ngaha mu Rwanda. Ego icyo nshaka kuvuga ku byerekeye bya mukombozi nshaka kuvuga ku byerekeye kuririmba twe twarabonye ko yahunze kandi aririmba ibyimbiro byumvikana kandi byubaka icyo twoza mukombozi rujya ruririmbo yaririmbye nzeyimana gusa twararu- twararushimye rwose kuko rujya ruririmbo rwaratejeje imbere i burundi kandi rwa- rwari uruntu rwubaka ru- ruvuga ibintu nyene by- ibintu nyene biboneka kuko tw- turavye ubwicanyi bwabaye mu burundi ni bwinshi ahubwo nakomere ku muntu turamushyigikiye cyane ahubwo n'abandi nk'izindi ndirimbo z'ubwicanyi twumva tuguma bwi- eh, uvuga ngaha mu burundi reka n'izindi ndirimbo nyene zikwiye nyene zu- zubaka kabisa kandi indirimbo z'ubusazi zikwiye niyo natwe tubona ko mukombozi twomita mukombozi mugo tuzoca tumwita irindi zina ryitwa muko- irindi zina kandi rimubereye kabisa ni- yarakwiye kwiyita irindi zina tukamenya ko ari mukombozi murakoze yego ikindi nacyo prado ikindi nacyo alo mubandanye mu- munyaruse Ego nashaka namubwire ko ahubwo yohako nyine yogaruka mu Burundi kugira aje aje mu Burundi kuko nanjye turamunyutuye cyane kuko aze aririmbe n'abandi aririmbe kandi arabe ko umutekano ukwiye kuko urabona Mukomozi ya- yagiye ari umuntu dukenera cyane ngaha mu Burundi bwacu nagaruke indirimbo kabisa kuko turamunyutuye cyane hari ibintu bimurondera arabe ko bitamurondera murakoze murakoze dufise Murakoze uwundi namwe mwakoragiye.
eh, dufise uwundi ku telefone Ben Nkundabantu ari mu Bwongereza Ben uratwumva ndabumva cyane ndabumva ijana ku ijana Eh, murafise ikibazo canke intererano ya intererano ni uko tumwiyegereje n'aho mu bwongereza azohagere nk'uko iriya ndirimbo ya nzeyimana yakoze kuri benshi kubyiyumvira yatanze yatanze ibyiyumviro byiza cyane kandi murakoze ikintu- ikintu yatanzemo tugomba kurwanya ubwicanyi murakoze cyane murakoze radiyo ijwi rya amerika i washington dc ku bacugura amaradiyo yanyu tubamenyeshe ko muri ko mukurikirana ikiganiro murisanga ku ijwi rya amerika aho mushobora kudukurikirana kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu kuri radiyo inshuti ya bose no ku ijwi rya amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi twumvikanira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri Uh, dufise ku telefone uh, witwa Blaise Blaise uh, uratwumva abumva mufise ikibazo mubaza umutumire wacu canke intererano uh, ijambo ni ryanyu aho mukombozi yesu ngo yandakumva inshuti yanjye ubwa mbere bwo kubona cyitwa jago Ya, ndakumva.
bakunda ni
murakoze cyane so Mm, ikindi nacyo Ya, ndakumva, ndakumva.
yuko ah, umuziki wo mu burundi twebwe nyine n'abarundi twebwe nyene kuntu twarabye kuntu leta ivyifatamwo mu baririmbyi yirukana aba a isubira aba a ukuvuga yuko wahunze birumvikana cane wahunze nk'uko abandi bahunze n'abandi barahunze kandi na twebwe tuzohunga ariko rero ndashaka kubwira ukomeze ukomeze umuziki wawe burya nyene waririmbye ubandanye turi inyuma yawe bagombe ba- bagire ivyo bashaka komera komera murakoze cyane inshuti radiyo ijwi rya amerika i washington dc
alo alo mwaramutse nyakubahwa muvugizi mwaramutse neza muri bande jewe nitwa kabara nkuru nkaba ndi umumenyesha amakuru ok nayo no gufasha ikiga akabara nk'urumugenzi jewe nashaka kugutumira mu kiganiro ca hirya y'ejo ni iganiro cyerekeye ikiga sha muzotuyagira ivyerekeye inyifato y'urwaruka rwanyu mu bihe vy'amatora ok numva ari byiza cyane none washobora kumbwira abo tuzosangira ikiyaga ego ni batatu hari igiti mu jisho aha hari kibi n'akanwa Mm.
hakaba n'akansi uraheba
narega mugenzi ko numva umenga abo batatu bose bari muri rwa runani rutugwanya abo ntibizohava bigorana hagorana ibiki wewe uzotubwira ibikwerekeye nabo bavuga ivyabo hari ibindi mugenzi jewe numva ico kiganiro cyo hava gihengamira ku ruhande ngira wuhanuza abagenzi abo kumva ico babivugako ikiganiro nije ndagitegura kandi nije nzogikora wewe uraza gusa nzobimenya kabara nkuru jewe naye nashimye ko noza mu kiganiro mugabo urantunga aba batumira ari abo urambabarira nzoza hanyuma urakoze
eee ngo ntazoza mu kiganiro arashaka reke nzokoranya abo batatu sinzoca mvuga ko yasekutse
sigaho sigaho kabara nkurusha uko siko bigenze